Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tubashikiriza ikiganiro kiraba hanini ubuzima ibibazo amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme muri rusange nk'uko bisanzwe muri kumwe na oriane itangishaka ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umutumire mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni madame muregwa solange akaba ari mu mashyirahamwe atandukanye mu burundi na cyane cyane amashyirahamwe yo guteza imbere abakenyezi ahanini akaba yarihaye umugambi wo gufasha no kwitaho indero y'abigeme n'abakenyezi ni icegera kandi cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe femme intwari asanzwe ari n'umuvugizi w'ishyirahamwe ryitwa fondation femide jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga rifasha abatishoboye n'abandi barundi bari mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi muri iryo shyirahamwe afise n'ayandi mabanga atandukanye madame muregwa yaritabiriye ikoraniro ryabaye mu mpera z'indwi irangiye aho ah, bashikiriza ibintu bitandukanye byo gufasha umukenyezi n'umwigeme kwiteza imbere ikoraniro ryatunganijwe na madame denise nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi perezida petero nkurunziza ikoraniro rigira gatatu reka twakire umutumire wacu madame muregwa solange turagushimiye cyane ku kanya ufashe ku kuganira n'ijwi ry'amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye iri koraniro ryabaye mu burundi kuva ku munsi wa kane wa gatanu no ku munsi wa gatandatu ryaritabiriyemwo abakenyezi benshi batandukanye haba abavuye mu gihugu hagati haba n'abavuye hanze y'igihugu abo tubwira muri make ah, bamwe mu ba- bitabiriye icyo gikorane ah, n'ukuntu cyari gitunganijwe muri make murakoze cyane nk'uko mubivuze twari tumaze iminsi itatu turi mu ikoraniro ikoraniro ry'abakenyezi abakenyezi babona iyo bariko baraja fami de desitine rikaba ryari ryatunganijwe na nyene icubahiro umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu cacu c'uburundi nyakwigendera nyene icubahiro petero nkuru nziza Ah, ni ikoraniro rero ritabaye ubwa mbere kuko ubu twari muri troisième edition ryari rigize gatatu muri iyo myaka yose itatu iheze rero iri koraniro ryagiye riba aho batumira twatumira abakenyezi batandukanye bavuye mu ntara eh, zo hagati mu gihugu amaprovensi yose akaba hari hakaba hari abakenyezi baserukiye abandi aho i bujumbura bakaba barimwo abavuye hanze mu bihugu bitandukanye ko mwabivuze bose rero baba bahari Mm.
umwaka wose rero twaba dufise uh, ivyo twigako uyu mwaka rero ugira gatatu twarashimikiye ahanini uh, ku mahoro n'ubumwe amahoro n'ubumwe yari teme igumye igaruka kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cacu twarabonye yuko hategerezwa kuba hari ubumwe mu gihugu ivyo rero biri mu mu civugo twagumye tugenderako kuri uyu muri iri huriro rigira gatatu twarimo ngaha mu burundi Mm. ijambo none nyamukuru abakenyezi bashikirijwe muri iryo koraniro ryavuga rite ijambo nyamukuru eh, dusubiye kuri kuri teme ku civugo ca femme de destine eh, caravuga giti femme de destine rêve toi Racourage et agit car la consultation de la paix te concerne. Tumukinye tubona uri kuraja haguruka gira intege ah, guhumbatira amahoro birakuraba twarabonye rero yuko amahoro umutekano ubumwe ari ibintu biraba umukenyezi wese ari mu burundi eka n'uri hanze y'igihugu kuko tudashobora gutera imbere ivyo bintu tutabifise ayo mahoro ubwo bumwe eh, uwo mutekano bidahari tudashobora gutera imbere nk'abakenyezi tudashobora kubona aho twoshika tutabanze tutabanje kuronka ayo mahoro n'uwo- n'ubwo bumwe baratweretse kandi yuko abakenyezi eh, gukingira amahoro gushira amahoro imbere arivyo bidushikana mu iterambere rirama arivyo bidushikana ku byo twifuza byose kuko twarabonye ko muri kahise igihugu caciye mu ntambara aho twari mu bihe bitandukanye eh, bitameze neza mu gihugu ko ata terambere ryari rihari ko ata bumwe bwari buhari ubu rero twese hamwe turumva ko amahoro ubumwe kuja hamwe ari igikorwa kituraba twese Ah, turumva yuko nk'umukenyezi uh, wari mu bafashije gutunganya iri huriro ry'abakenyezi warashikirije ibintu bitandukanye harimo ukwisanzura mu muryango wobwira abashobora kuba batahashitse abataronse isaka ryo kukuhashika ukwisanzura mu muryango mwaganire n'abandi bakenyezi bisigura iki Eh, murakoze cyane ku munsi ugira ka- wa kabiri w'ibikorwa jewe nari umutumire bari bantumiye nk'abandi bakenyezi uko dusanzwe dusanzwe du- du- du- twitaba dupartisipa muri ibi- iyi nama n'ibi bikorwa bari bantumiye mu bandi bakenyezi hama rero duca turaja mu bikorwa mu migwi les travaux en groupe tugiye rero mu bikorwa mu migwi ah, gurupe y'iwacu twakoreyemwo ah, ntego iteka ryo- ryo kuba mu barongo uwo mugwi maze nshikiriza icegeranyo caguye mu byo abo twakoranye bavuze mugabo turagishimangira turagisigura ku buryo ah, amateme bari baduhaye ngo dukoreremwo hari ahanini kenshi ayagaruka kuri uwo- kuri ayo mahoro n'ubumwe mu bantu bari hamwe ubwisanzure rero mu muryango twarabonye yuko imiryango ariyo shingiro ry'igihugu igihugu burya kigendera ku muryango igihugu gihagarara ku muryango ama- ama- amasosiyete aba agizwe n'umuryango iyo umuryango rero utameze neza iyo umuryango utari hamwe umuryango turavuga umugore n'umugabo kuko aribo ba mbere baforoma infamiye abandi bakazira twarabonye rero yuko ubwisanzure mu muryango utangurira ku mahoro amahoro umuntu aba afise mu mutima amahoro ava ku mana amahoro atava ku mafaranga atava ku butunzi atava ku byo umuntu afise ariko ya mahoro atangwa n'imana hariya aza mu rugo akaza mu muryango maze hakaza ubumwe hakaza kumvikana hakaza gukundana hakaza umunezero hagati y'ababyeyi n'abana wa munezero ugasohoka ukaja no mu gihugu ukaja muri ubu buzi dukora ukaja muri ayo maasosiyasiyo turimwo ukajana y'amahoro ukajana y'umunezero bigatuma ushobora gutunganya neza ibyo bikorwa uriko urakora cyangwa igihugu kigashobora gutera imbere ko gifite abantu batekanye bari mu mahoro bari mu bumwe bari mu munezero Eh, nk'uko babivuze mu mugwi wanyu wakoreyemwo ah, mwaraganiriye ku bijyanye n'ubumwe mu gihugu tubwira ibindi kuri icyo Uh, twaravuganye ibijyanye no kwisanzura mu muryango turavugana ubumwe mu gihugu turavugana ibijyanye na justice stabilite socio economique ukungene ubutungane buca bugenda iterambere ukuntu rica ryifata uh, development durable integre ukungene uh, iterambere uh, aho rica rishimikira kugira ngo igihugu kimere neza Uh, turongera turavugana kandi yuko hari amahoro ibyo byose bishoboka indero y'abana igashoboka ubutungane ukungana turabona ko abantu aha mu burundi n'ahandi iyo bavuze ahantu hari ubutungane ni uko abantu bose baba batunganirizwa cyo kimwe umuntu wese akaronka ubutungane uh, bumubereye rero n'ibyo ariko ararondera n'ibyo ariko arakoreramo akumva ko atunganirijwe akumva ko ari mu gihugu gitekanye aho yumvirizwa bat- hatarabwe uh, ubwoko yaba intara u- byose bitarabwe akumva yuko ari mu butungane ibyo rero bishoboka hari amahoro twaravuze kandi eh, twaravuze kandi iterambere ko rica ryoroha ugasanga ah, abagwizatunga baraza ugasanga umudamu wese wa mufami do desitini abona iyo ariko araja arageza icyumviro cyo kugira icyo akoze kuko aba abona yuko igihugu gitekanye turi mu mahoro n'umutekano aha mu burundi iwacu rero iyo ntambwe twarayishyitse ko ubu turi mu nzego nshasha twitoreye amatora yaraheze twahora mu matora yaraheze ubu turiko turubaka igihugu turiko turatera imbere iterambere mu ntara iterambere mu gisagara ibintu nyene turabona ko biriko biragenda neza kubera ya mahoro bwabo umwe uh, inzego zihari ziriko zirafasha kugira abantu basubire hamwe kandi ibintu bibandanye bigenda neza Mm, murakoze cyane Eh, ndumva ko mwashitse ku bitari bike ah, naho mu vyo mwaganiriye utubwiye vyari mu mugwi umwe bisigura ko n'iyindi migwi yari ifise ibindi vyinshi nayo nyene yaganiriye ko Ah, ariko kandi ah, icabahuje cazanye rino huriro cari cerekeye ah, nk'uko babivuga mu gifaransa une femme de destin umukenyezi umwigeme ah, w'imboneza Ah, mwotubwira muri make bimwe mu vyasobanuye mu vyasiguye ico uwo mukenyezi w'imboneza aba aharanira uko aba ameze muri make umukenyezi w'imboneza aba ateye ate murakoze cyane umukenyezi w'imboneza ni umuntu yumva ibintu byinshi akavuga bike bikenewe ni umuntu agira umutwe munini wo kwacumira byose mugabo akagira umunwa muto wo kuvuga bito akagira amaso manini yo kubona kure akagira uh, ubwi- ubwi- ubwisanzure mu- muri ibyo bikorwa ariko arakora akumva yuko ubwiwe ye- ye- yihagaze ko yiyemeye mu byo ariko arakora batubwira ati abakenyezi iyemere twerekane ko dushoboye twerekane yuko iterambere ry'igihugu rituraba kera twari tuzi ko umukenyezi ari uwo kurima ari uwo kubyara ari uwo kuguma mu rugo ariko ubu tuguma tubona ko ibintu byahindutse ubu mu gihugu cyacu abakenyezi dufise ibice bishimishije leta y'u Burundi irongowe na nyene icubahiro evariste ndayishimiye yarahaye ikibanza gikwiye umukenyezi ubu duhagaze neza turi ku kivi turi ku iterambere turiko turubaka ingo zacu na cane cane abana b'abigeme jewe mwavuze yuko nkurikirana ibintu vy'indero y'abigeme ego nivyo abana b'abigeme hari ukuntu turiko turabankaka tubereye ku kuntu bozo w'abantu b'akamaro mu gihugu mu ngo zabo twebwe nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri tubereke ko byose bishoboka ko ubukene atari bwo butuma umwana ataba amashuri ko ubukene atari bwo bwo butuma ugenda kwita ku mugabo adashoboka ku- ku muhungu adashoboka ubu batwara inda zi- zi- z'indaro bari ku ishuri ibyo byose bikabereka yuko ubukene uma- bamaze kuburengana imbere usanga ari heza imbere usanga imana araguteguriye ibindi nabo tukabereka ko bagumye ibanga bakiga amashuri ah, bakajya mu nzego z'igihugu twarabahimirije ko abavyeyi bari hajya bari abantu bakuze bafise abana bariko baraheza amashuri yisumbuye turabahimiriza ati nibaje mu gisoda baje mu gipolisi bagwanira igihugu igihugu kiragwanirwa ba- ba- baje mu nzego z'umutekano kuko abariyo bariko barasaza bariko barakura bariko baragenda none bazogirirwa horeve n'abandi ivyo vyose rero mu bintu twabonye ko twebwe nk'abakenyezi femme de destine dutegerezwa kuraba igihugu cyose mu madomene yose tukaraba ibibuze n'ukuntu twoza turaterera kugira ngo dushobore gutera imbere Mm, iri huriro ryarafashije cyane ah, abashobora kuba bariko bariyumvira kuba abafamili dera abakenyezi b'imboneza abigeme b'imboneza ariko kandi hariyo n'abasanzwe babari Ah, novuga ko namwe muri muri abo abasanzwe bari abalideri mwebwe murarongoye inzego zitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye uri umukozi wa leta ah, u- uri mu mashyirahamwe menshi ah, mu kibano mu gihugu none zimwe mu nyigisho nk'umukenyezi asanzwe ah, yarashitse ku bitari bike mu buzima bwiwe no mu gihugu inyigisho zogufasha mu iterambere ryawe nk'umukenyezi yifuza kubandanya atera imbere inyigisho wowe wararonse ah, wumva zari zihambaye n'abandi bameze nkawe zari nk'izihe twebwe ubwa mbere eh, je personelma narashimiye y'inicubahiro denise nkuru nziza ucumi kuko ari we yazanye iyo viziyo iyo viziyo yarayitanguye hari umuntu wese aragira iyerekwa ryiwe akarideveropa akaryagura hama mu nyuma bigafasha abandi Eh, ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu murumva iyo myaka ibiri heza yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragize iyo viziyo aratwegeranya aradushira hamwe kandi n'ubu urabona n'ibikorwa biguma bibandanya na mama burundi dufise ubu byose bariko barabikorera hamwe ni abamama baguma baturongora ni abanyenicubahiro baguma baturongora batwereka ukungene twoteza imbere umukenyezi mw'iyi mizi umukenyezi ataragira ahashitse jewe rero mu ihangiro ry'iwanje no mu bikorwa nkora ndumva yuko nzoturura canke nzohagarika mbonye yuko eh, indoto zanje zo gufasha abakenyezi bakiri inyuma b'abakenyezi bari ku mitumba mitumba tuvuka ko mu ntara za ruguru iyo tuva turafise abandi bakenyezi batagiti bako ryo kuja mu mashuri turiko turabegera je personally ndiko ndabikora tubegera tubafasha kuja mu mashirahamwe kwiteza imbere tubereka ukuntu boshobora kuja hamwe wowe wize uri ngahe bujumbura ushike ku mutumba ushike hariya uvuka uzobasangayo bariko baragira utu association duto duto tubegere tubegeranye tubereke ukuntu bagira amasitati ukuntu bazana redokima mu gisagara gusinyisha ukuntu babijana mu ntara aho niho uba uri kuragira ico ufasha kandi udafasha umuntu umwe kuko ishirahamwe usanga harimwo abantu mirongo itanu ijana amajana abiri amajana atanu ufashije abantu ku mutumba rero urumva yuko uba uriko urakora ikintu gikomeye nivyo rero nipfuza nivyo vy'ugwaruka murumva yuko nabifashe mu minwe naranditse n'igitabo ndandika igitabo kivuga kiti mwigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe I- ako gatabo naragapaktaje abana benshi b'abigeme ndashobora kubasigurira ibirimwo ndagira de conference ngaho i bujumbura abandi barampamagana ndagenda mu ntara za bubanza ndagenda za rumonge muri komine muhuta turabona yuko abana b'abigeme hari ibintu rero bahaze rero nk'abakenyezi twe niyo turiko turaja twohaguruka umwe wese akagira ico aterereye mu ntara iwiwe mu komini wiwe aho igihugu cose comutura murakoze cyane ahubwo nyine dufate kano kanya ah, ko turonsa akaryo yuko kutubwira yuko ufite icyo gitabo Ah, wotubwira ibirimo nk'uko bivuze ibyo wagerageje gufasha abigeme kumenya kugira ngo biteze imbere nabo nyine ego ico gitabo naracanditse haheze imyaka nk'ibiri eh, kivi- kigizwe n'amashapitire atatu naco mfise imbere suyumuwa kuko sinari navuze ko ndakivuga ko ni hamwe nyene umuntu ariko aravuga aguma yibuka vyose kigizwe n'amashapitire atatu Eh, shapitire ya mbere igice ca mbere caravuga umwigeme muri kahise mbega bigeme twakuze gute kahise narasomye ibitabo ndaja muri histoire ivyo nize ivyo nagize amarushashe ndabona ukungene abigeme habaha mu burundi canke ahandi twakura twari tumeze umwigeme ko ari uwo kurima wo kuguma mugira muri historike y'uburundi n'ibindi amashapitire igira kabiri iravuga umwigeme mwa kino gihe ubu alere actuele umukobwa ageze he umukenyezi ageze he murumva aha mu burundi turi ku bice mirongo itatu ku ijana ahandi mu bindi bihugu barafise ibirenze hariho n'abari munsi donc umwigeme mu gihe ca none ameze gute ni umuntu ariko aratera imbere ni umuntu ariko arevoriwa ni abantu bariko bariga ngabo mwe mwari b'abajournaliste muri hanze twe turi no mu burundi turiko turakora ubu umwigeme rero afise intambwe agezeko igice kigira gatatu naco kivuga ati umwigeme muri kazoza ni uwuhe mwigeme igihugu cifuza mu myaka iza mu myaka cumi mirongo ibiri iri imbere ni ivyo turiko turavuga ko tubahimiriza babandanye amashuri bige batere imbere uh, baje muri izo nzego z'umutekano z'igisirikare kera nta vyabaho ariko urumva muri kazoza n'ubu biriho uh, bashobore kuduza abandi bana bavukana niba uri umwigeme uri muri famiye iwanyu mwarize ushobore kuzamura abo barumunawe n'abo batoya bawe uri imfura jewe nko muri famiye iwacu ndi imfura ni je nize abana bose tuvukana barize umuhererezi ari muri pomere ahejeje imanite urumva naragize uruhara kugira abo bana indwi bose bige urumva yuko hariho uruhara nabigizemo ni ivyo rero twipfuza uwo mwigeme agacakura akaja mu gihugu uwo mwigeme akaza kuba itire poro peyi agatera muri development peyi agaterera mu rugo rwiwe igihugu rero kikamerwa neza ko caronse abantu baciye ubwenge baciye mu nzego no mu bikorwa bitandukanye Mm. Mm. murakoze cyane rwose murakoze cyane Ah, ku bikorwa mubandanya mukora no kubona mubandanya murondera uburyo butandukanye bwo gufasha umwigeme n'umukenyezi mu gihugu Eh, reka muri kano kanya dufate akanya twumvirize eh, igice gito agace gato k'ijambo ah, umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petero Nkurunziza madame Denise Ubucumi Nkurunziza eh, yashikirije muri iri huriro muri iri koraniro ah, yakoresheje igira gatatu Ah, tumva ko yatanguye ah, irya mbere muri bibiri na cumi n'umunani cumi n'icenda ubu rikaba riba rya gatatu reka twumve rimwe mu jambo ah, yashikirije ah, twumve n'impanuro zari zirimwo kumbure n'ico wewe ushobora kuba bararikuyemwo n'abandi mwari muri kumwe kuva na kera usomye eh, inkuru za kera z'abatwitangiye imbere imana igomba gutanga amahoro mu gihugu ihagurutse umuntu bisigura ngo uwo muntu bazi ko ashobora kuba wewe uwo muntu ashobora kuba wewe ihagurutse umuntu ihagurutse umuntu dusomye nyine izo nkuru za kera z'abisirayeli turabona hari yarahagurukije dawidi dawidi imana iramuhagurutsa arakiza mu kanya gatoya abisirayeli abakiza abafilisitiya kandi ari umwana mutoya w'imyaka hiyo gihe yari afite imyaka ingahe cumi n'indwi cumi n'indwi aragenda aragwanya goriyati mu kanya gatoya imana imu- yamuhagurukije ari umwana muto hari akantu wewe nanje b'abakecuru tungana uko nubona ko yarushiriza kuduhagurutsa no kudukoresha I- umwana w'imyaka cumi n'indwi imana irinzi imukoresha Na- natwe yodukoresha reka ndabaha akarorero k'umukenyezi umukenyezi imana yakoresheje ko mvuze dawidi mwavuga ngo yari umusore mu nyuma iramukoresha ari umugabo mvuze samusoni mwavuga ngo yari umugabo nuvuga gidiyoni mwavuga ngo yari umugabo ariko reka mvuga umugore umugore imana yakoresheje yakoresheje mu gihe abisirayeli batari bafise umwami mu gihe cy'abacamanza hari umugore yakoreshejwe kumbure tudakunda kwibuka yitwa yayeri yitwa yayeri mu gice cya kane cy'igitabo cy'abacamanza mu gice cya kane usomye iyi nkuru ku mugi- muri icyo gice cya kane hari umugore yakoreshejwe yitwa yayeri uyu mugore navugwa cyane ariko hajya havugwa debora hajya havugwa debora wenyine kubera ari we yari umucamanza muri icyo gihe kandi yari umuvugishwa n'imana ariko akavugwa wenyine ariko hariho umugore kumbura atari afise icyubahiro ariko yakoreshejwe ibintu bikomeye arahazana amahoro mu gihugu arahagarika intambara ari umugore umwe uyu mukenyezi muri icyo gihe nyine cya debora debora ya- imana yamubwiye ngo bwira baraki ahagurukane ingabo hari mu gihe o- umwami umwami ya, ya, yabina yari yitwa yabina umwami yitwa ya, ya, yabina uh, aje gutera abisirayeli hanyuma uh, imana ici- icibwira icibwira debora ngo bwira baraki baraki ahaguruka nk'umugabisha w'ingabo ahitane ingabo ibihumbi icumi aje gutera umugabisha w'ingabo wa yabina yitwa sisera hanyuma aragenda barahaguruka bara- barajya ku rugamba bagiye rero kubatera bagiye guhangana eh, oya debora akimubwira bara- baraki ngo ahaguruke agende ku rugamba aramurahira ati singenda aha rero naho nahakunze nibutse iyi nkuru nahakunze ukuntu umuntu w'umugabo byamuteye ubwoba ati singenda wa mugore tutajyanye umugore amuhaye inkuru ati imana ivuze ngo haguruka utware ingabo ibihumbi icumi uje gutera sisera eh, umugabisha w'ingabo zo kwa yabina ugende kumutera caravuga ati ndakurahiye nkava ngaha tutajyanye tutari kumwe singenda singenda na gato hanyuma debora aramubwira ati yamara je nitwajana N- ni- turajana ariko nagira ndakumenyeshe yuko i- inganji igiye ku- guca mu kuboko k'umugore uwo mugore rero yari yayeri turajana baragenda bajya ku rugamba bagiye ku rugamba barahangana ya uyu sisera umugabisha w'ingabo azana imikogote myinshi cyane barahangana bajya ku rugamba hanyuma imana kuko yari yamubwiye baraki ngo nzoba ndi kumwe nawe barahangana imana irabana nabo baraba ya mikogote barabatera ngo babatikirisha inkota bobo ba- bakoresheje inkota ushigaho uyu mugabisha w'ingabo burya rero i- abantu mu gutsindwa eh, ba- ba- bihera ku mugabisha kandi ndibaza yuko mu rugamba baba barondera eh, baba barondera shefu baba bazi yuko bakubise bakubise shefu ibyo ari byo byose ingabo zica zicika intege uyu ya- is- uyu sisera arabona rugamba rushushe arabona yuko abantu bamuhereyeko aca atanga umukogote yiruka n'amaguru yirutse n'amaguru aragenda ashika ngo mu ihema ry'uyu yitwa yayeri ashitse muri rino hema Ara- aramusaba ati ndakwinginze ndakwinginze unyegeze yo izi- ya- yayeri nawe ati karibu karibu karibu databuja karibu aramuha akazi aramubwira ati ndakwinginze umutunzi two kunywa inyota iranyishe kandi byari iby'umuntu yiriwe aragwana byari ibyo aramusaba utuzi two kunywa umweza ngo yayeri yamuhaye amazi ati ahubwo sindaguha amazi reka ndaguha amata ngo ariruka muzanira icyansi cy'amata aragotomera aragotomera aca muzanira ngo akira ntiwifuke yari arushe cyane cyane aca muzanira ikirengeti aramufuka aramufuka neza aramufuka uwo mugore rero yari mu ihema ryiwe intambara yari yayumvise yuko yarese hariya ah, umugabisha baraki yuko bahanganye na, na sisera intambara yari yayumvise uwo mugore ntiyari yagiye ku rugamba ariko yari umugore ateramiye amahoro mwihema ryiwe imana idufashe cyane kandi dushoboze guteramira amahoro aho tuzoba turi hose yari umugore ateramiye amahoro intambara yari yumvira ikiraba yari azi n'uwo bariko baragwana uwo ari we aramubona aje yiruka aramuha ikaze ati yo urakaza wanjye azizanye aramuha ikaze aramuha ama- amusaba amazi amuha amata aramuryamika amuha aharyama aramufukamo ikirengeti ngo aca arasohoka simvuze ko ari byo uzokoresha wewe aca arasohoka uyu mugore aca aragenda atoragura umambo ikimambo ngo cya- bashingisha ihema urabona nk'aya mahema ikimambo bashinze ku ihema bisigura ko rwari umambo runini ngo aca afata n'inyundo wawu undi sisera kubera n'uburuhe bw'intambara kubera n'inyota ubwo nyine amuvuze cya kireta aca aratangura arasinzira nawe aca arafata rwa rumambo ngo ashinga ngaha mu mbura ugutwi afata ni oya- e- oya mugabo u- u- wewe unyumvirize gusa ko yari umugore ateramiye amahoro yari umugore ateramiye ama- muraba icyo ki- icyo kimambo n'icyo kimambo ndakikubwira ndakubwira ikimambo wowe uzokoresha aca afata icyo kimambo n'inyundo aragenda mu mburugutwi arashinga nawe yarasinziriye arafata inyundo pa arahonda ngo gitobekeranya hasi aca arahwera ako kanya nyene baraki bari babonye inzira yajanye barakaza yiruka aza yiruka avuga ati nta muntu uwo aca aravuga aca aramutegera ahubwo ku irembo ati kaze ndakwereka uwo uri kurarondera ngwino ndakwereka yari anezerewe uwo mugore umugore ahagaritse intambara ha yari anezerewe ngo ndakwereka uwo uri kurarondera ngo ndakwereka uwo uri kurarondera aca ara- arinjira asanga arambaraye ngaho yamaze gupfa uwo yari umugabisha w'ingabo z'umwansi wabo uyu yayeri rero aba arahagaritse intambara yari irese mu gis- mu- i- mu biwabo mu bisirayeri mu- mu- mu biwabo aba arahagaritse intambara Eh, madame muregwa ah, turazi ko kenshi madame denise nkuru nziza arakunze gukoresha bibiliya ah, ni umuvugabutumwa arakunze gukoresha bibiliya mu gusigura byinshi iyi nkuru ya yayeri yasiguye akagerageza kwerekana ukuntu umukenyezi n'umwigeme yakoreshwa inkuru ya yayeri mwoba mwarayizemwo izihe mpanuro na cane cane mu buryo abakenyezi n'abigeme bakwiye gukoresha ubwenge kugira bakize igihugu bongere baharanire iterambere n'amahoro mu gihugu iyi nkuru mwayumvisemwo ibindi byinshi bihe murakoze cyane iyi nkuru nyene icyubahiro uh, denise nkuru nziza reverande yadushikirije twese twarabayeviye uh, turumva ko habayemo ubundi bwenge habayemo irindi kanguka uh, turumva amastrateji amayeri uyu mukenyezi yayeri nyene yakoresheje kugira ngo ashobore gukiza igihugu ukuntu yarateramiye amahoro mu bundi buryo Eh, uriko urabyanariza uriko urabisesangura ukabiraba na twarabonye yuko abakenyezi dushoboye ibintu byinshi turashoboye gukiza igihugu turashoboye kwica igihugu turashoboye guteza imbere igihugu turashoboye guteza imbere imiryango guteza imbere abana guteza imbere akazi tuba turiko turakora byose rero bisaba ubwenge n'ubwitonzi aha yaratubariye ati sindababariye namwe mugende gukoresha u- urumambo n'iyo nyundo ariko ndakubarira ikindi uza gukoresha ico kindi rero yatubariye yatubariye amasengesho yatubariye kwihangana yatubariye kujera amasitese kujera ibibazo ukamenya ukungene witwara nk'umukenyezi ni inkuru rero yatumye umuntu wese yirimbura avuga ati bwa bundi nanjye ndashoboye bwa bundi nanjye bijya nobishobora nanjye nohaguruka noteza imbere sosiyete ndimo nohaguruka noteza imbere igihugu ntakoresheje izindi ngufu zirezire ahubwo nkoresheje ubwenge n'ubwitonzi imana yampaye nicyo rero jena atahuyemo yuko dushoboye yuko bisaba kuja hamwe ugaca bugufi ugasenga imana hama ikakora iganta imana ikaguha intumbero y'ukungene ushobora kwitwara muri izo situwasiyo uburimo
wavuze ko eh, cyane cyane yaranabashize mu nzira yo kugerageza gusenga mu gutorera inyishu ibibazo bitandukanye muri iri koraniro hoba haritabiriye abakristu bonyene canke hariho n'ayandi madini kuko nabo nyene ibijanye amahoro ibijanye kuyobora ibijanye kuba imboneza nabo nyene birabaraba ni ikoraniro ryari ryatumiwemwo bose aba murakoze ikoraniro ryari ryatumiwemo abantu bose twebwe imana aha mu burundi yaratubwiriye ubuntu kuko iguma iduha indongozi zubaha imana indongozi zisenga ah, nyene icyubahiro denise muramuzi turamuzi twese ni umuntu twubaha n'umukozi w'imana hariho ahantu yadukuye twebwe nk'abarundikazi n'ahandi yadushikanye jewe ubwanje personelman naramwigiye ku bintu byinshi ndamwigira ko gusenga ndamwigira ko guca bugufi ndamwigira ko impano nyinshi zimurimo nanjye ngasenga ati mbega mana nanjye birya wo binshoboza wo nk'izidu wo nk'izishabu wo nk'iza ibi na biriya kandi imana yagiye ibinkorera ubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu dufise ubu ubu nyene icubahiro angeline ndayishimiye ndayubaha nawe nuko nyene aje atubarira uko tijasenga imana nimwubaha imana imana izoguha byose nuba umukenyezi witwararika abana bawe witwararika igihugu witwararika urugo urumva rabo bakenyezi uko ari babiri bariko baratubera akarorero kadasanzwe muri historike y'uburundi uko twagiye tubona abatandukanye b'ibikuru b'ibihugu bakora aha mu burundi aba bamama turiko turabona k'umugisha turiko turabonamwo intahe turiko turabonamwo ubuntu uyu we yitwa mama buntu urumva n'ukuri ubuntu burimwo burarenze kandi abakenyezi bagiye babakurikirana bari turiko turabakurikirana turabona ko hari ibintu vyinshi turiko turunguka nk'abakenyezi b'abarundikazi kuri aba bavyeyi imana yaduhaye twibutse abatwumva ah, turiko tuganira ku ihuriro ryabaye mu ndwi iheze kuva ku munsi wa kane wa gatanu n'uwa gatandatu w'indwi turangije ihuriro ah, conference internationale des femmes leader ah, ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza Ah, iryo huriro rikaba ryabaye i bujumbura mu burundi rero muri iryo huriro haraje amashyirahamwe menshi atandukanye haba ari amashyirahamwe yigenga inzego za leta ah, baje bava mu bihugu bitandukanye baje bava mu mu bice bitandukanye by'igihugu ishirahamwe rikorera mu burundi ryitwa rise for africa rifasha urwaruka mu gute- mu gutegura kazoza kabo guhindura ivyiyumviro no kugira umuco wo kwikorera imigambi eh, ryaritabiriye iryo korane naryo nyene nabo nyene rikaba ryari ryiyobowe n'umuyobozi waryo mademoiselle marie chantal nzeyimana twaganiriye mu kanya nawe ku bimwe mu vyo yakuye muri iri huriro mu kiganiro twagiranye natanguye ndamubaza icatumye agira inyota yo kwitabira iri korane Eh, murakoze cyane ariane mu bisanzwe nk'uko mubizi sinsanzwe mba mu gihugu cy'uburundi nsanzwe mba mu gihugu cya norvege ariko nubwo nari hanze narakunda kumva amakoraniro yagiye aba ah, ajanye ni ni- ni- ni na femme de destine naragenda ndabikurikirana nkabona ni ibintu binyenderesa cyane kuko ahanini bafatira kuri ku ba femme leader rero uyu mwaka nagize amahirwe yo gutumirwa nk'umuntu ari muri sosiyete sivile nk'umuntu asanzwe ari mu bikorera ibyabo rero jewe nkabaserukira ishyirahamwe rise for africa icyo gihe nararyitabiriye Mm, nitabira nk'umuntu ari nk'umufamu yikonsidera nk'umufamu leader mugabo sinagiye mvuga ati ngiye gu- guseruka nk'umufamu leader ahubwo navuga ati ngiye nk'umufamu leader yifuza kuba umufamu leader koko yifuza guseruka no kumenya ico umufamu leader bisobanura ico umufamu leader akwiye gukora ico sinzi ko twovyita mu kirundi umukenyezi aserukira kandi abandi eh, Yego. urumva ko ubwanje navuga ati ndumva noba nogira icyo maze kugira ngo nanjye mbe umukenye ndaserukira abandi ariko nkavuga ati ndakeneye kumenya ibigenga umukenyezi aserukira abandi ndakeneye kumenya ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kugira icyo akoze ngo aserukire abandi nk'uko bikwiriye mu nyigisho rero twagiye turiga hari byinshi twahakuye ubwa mbere no kuba naragize amahirwe yo gutumirwa hama nkahagera byanyeretse yuko nukuri mfise byinshi byo kuba nokora nk'umukenyezi aserukira abandi cyangwa nk'umukobwa aserukira abandi mm, muri make baratwigishije inyigisho zitandukanye bakavuga yuko nimba turi abakenyezi baserukira abandi dukwiye kubyerekana mu- muri kominote mu kibano aho tubaye mu ngo aho tubaye kandi dukwiye kugira abantu dufata ukuboko dukwiye kugira abantu dukwega tukababwira ati jewe mfite icyo nshoboye ntabwo bisaba uburyo bwinshi mu bikorwa ibikorwa dukora harabaho mu rukundo harabaho mu kwerekana umuco harabaho mu kwerekana akaranga k'igihugu harabaho mu kwereka yuko duhagarariye igihugu kugira ngo dushobore guhagararira amahoro mu by'ukuri mu gihugu cyacu kuko abakenyezi n'abakobwa bafise uruhara runini kuko iyo bageze mu ngo baribaruka bakagira abana kandi abo bana bababera icyitegererezo umwana isoko akura avuga ati umubyeyi yanjye yambwiye gutya umubyeyi wanjye yanyigishije kugira uko kandi urumva ni ibintu bica biba ubukwegane ku bwanjye rero batwigishije yuko dukwiye kubihagararira dukwiye kubyerekana ntitwifate nk'aho umengo ntacyo dukwiriye ntitwifate nk'aho umengo ntacyo dushoboye kuko uruhara ni twebwe ni nayo mpamvu babitwibutsa si ukuvuga ngo hariyo abantu bagiye bibaza yuko ahanini hagiye gusa abakenyezi b'abarideri ahubwo jewe ku mpande natahuye yuko bashaka yuko tuba abakenyezi baserukira abandi nibyo baduhamagarira kuko bisa nk'aho hariyo abiyumvira yuko utegereza kuba ushoboye utegereza kuba hari icyo wamaze gukora oya ahubwo bashaka yuko tuba abakenyezi baseruka b'abandi bagire icyo bakoze mu kibano cyabo yego birumvikana cyane kandi ndumva ko ari impanuro zihambaye mwaronse kandi zikaba ari zishobora gushyirwa mu ngiro kuwo ari we wese nk'uko ubivuze haba ari umuyobozi haba ari umurundi kazi asanzwe aba mu kibano none intambanyi abakenyezi abigeme babandanya guhura nazo mu bikorwa byabo bya minsi yose cyane cyane byo kugira ngo bashobore no kuba izo ndongozi bashobore guserukira abandi byoba ari nk'ibihe mubandanya kubona haba muri afurika muri rusange cyangwa mu burundi
icyo kibazo sinzi ko nocishura ku bwanjye cyangwa nocishura nk'ibyo batwigishije ibyo batwigishije sinavuga ati ahanini nibaza ko nobivuga ku bwanjye nta kibazo yego ku bwanjye ati icyo intambamyi abakenyezi babandanya kugira ahanini ni kubura umwete manque de motivation donc turabura abadutera umwete hariyo turabura umuntu atubwira ati iki urashoboye kugikora akaba ari nayo mpamvu nashimishijwe n'inama nk'iyi n'amakoraniro nk'aya abaho uko biboneka yuko akenewe mu gihugu kugira ngo atwibutse yuko umwe umwe wese uko ari bivanye utarabye ahava n'uko angana n'icyo agejwe n'uwo ari we afise uruhara nk'ubwo bwoba ari ruto rushobora gutera mu mahoro n'iterambere mu gihugu urumva ibyo rero akeneye wa muntu aguma atwibutsa iyo koraniro urumva ntabwo ayo makoraniro kenshi akunda kuhaba mugabo kuba iryo koraniro ryarahabaye ku bwanjye ikintu cyiza intambamyi rero urumva iyo tutarose amakoraniro nk'aya aguma twibutsa ngo atwigishe inzira dukwiye gucamo urumva n'ikibazo hakabaho rero kenshi n'iyindi ntambamyi ijyanye n'uburyo uburyo rero hari igihe umuntu avuga ati jyewe ndashaka gukora iki jyewe ndashaka kugera hariya ndashaka guterera muri kino gikorwa mugabo nisanga nta buryo mfise ubwo buryo nabwone hari igihe gutera ikibazo ariko nanone mu nama batubwiye ati ushobora kutisunga ubu buryo ugakoresha ubundi buryo bukenya ushoboye ari uburyo bw'umwanya ari uburyo bw'ubwenge ari uburyo bw'ikintu gitonya ubona ko ushobora no gufasha ahantu uri no mu muryango wawe nabyone ari byiza hakabaho kutamenya kutaronka ubumenyi bukwiriye hakabaho natwe no kudashaka kurondera ubwo bumenyi ngo bushobore gutuma tumenya ibyo tutize kera ngo dushobore gusanga abadukuriye uwo noba mbona afise icyo andusha ngo ndamwiyegereze ndamubaza ati mbega hano ubona womfashe iki ubona nokora iki rero uku kutamenya na kone urateye intambamyi cyane intambamyi cyane mu gihugu turimo cyangwa mu kibano cyacu turimo hakabaho rero n'ikindi usanga gikomeye nk'abakenyezi cyangwa nk'abigeme kutiyemera manque de confiance kuri twebwe umwe umwe wese avuga ati genda umukenyezi icyo novuga cyose igishika kure genda umukenyezi icyo nokora cyose ntacyo comara jewe ndi umukenyezi mfise amashure make jewe ndi umukenyezi meze uku jewe ndi umukenyezi sindi mwiza jewe ndi umukenyezi mva muri ubu bwoko donc uko kutiyemera kutaronka confiance kuratuma kenshi abakenyezi bagira intambamyi yo kugira ngo ibikorwa byabo biseruke bigere kure ibikorwa byabo bigira icyo bikoze muri kominoti mu bwabo igihe umukenyezi cyangwa umwigeme yohaguruka akavuga ati jewe uko ndi uwo ndi we n'ibyo nshoboye na moya zanje nkeya ndashobora kugira icyo mfashije mu kibano urumva rero uze ntambamyizi intege nizo nkunda kubona zikomeye kutagira abantu badufasha kutagira uburyo bukwiriye kutagira ubumenyi natwe ntidushake no kuburondera hamwe no kutiyemera
urakoze cyane Yego.
urakoze cyane wa- kimwe mu byo wavuze eh, wavuze uti ikoraniro nk'iri eh, riba ari nk'ikoraniro rijejwe rije- ryerekeye ukwibutsa abakenyezi eh, no kuguma babibutsa ibyo bakeneye gukora n'aho baba basanzwe babizi eh, bwa bikabibutsa eh, uruhara rwabo mu kibano no mu gihugu Eh, none intambanyi tukiri kuri iyo ntambanyi inyigisho zitangwa mu makoraniro nk'aya mubona abajeni fiye bazitabira ko ari bu burundi bw'ejo ah, ibikoraniro nk'ibi barabifata nka nkama mwabonye babyitabira
Eh, ku bwanje ngize icyo ndabivuze ko aba abigeme turabye abenshi bagiye bitabira nabonye ari abamama hari n'abandi bagiye babivuga Eh, abigeme mu by'ukuri twari bake abigeme ubona ati baserutse bari bake nkoresheje amaso mugabo sinibaza yuko abateguye iyo koraniro bisunze ku bamama ahubwo irashobora kuba ari kwa kundi kumwe navuga ati hariho kutiyemera hari igihe na twebwe mu bihugu byacu usanga hari abigeme biyumvira bavuze ati bavuze bati femme de destine bumva nkaho umengo ni umumama cyangwa bavuga ati eh, aba femme leader akumva nkaho umengo uwo muntu leader ni umumama kubera ko petetre langaje ikunda kwibagirana yo kuvuga ati yuko tutfiye femme bakunda kwibagirana yuko umwigeme aserutse burya ashobora kuba aserutse nk'umumama kubera yuko kazoza kiwe ari ako kuba umumama kandi kuri we hazobaho urubyaro ruzogenda rukurikirana abigeme rero ntibakunda kubyitabira sinzi ntibabyitabiriye ari benshi icyo gihe mugabo sinibaza ko ari ikosa ry'ababiteguye sinzi rero nimba nuvuga ati n'abigeme batashoboye kuzamo kuko hari n'abagiye basaba yuko petetre ubutaha mu nama zogenda ziba hoza habaho nka- nk'amanama y'abigeme gusa kugira ngo nabone bashobore kubategurira kuba ku- kuba abalideri beza mugabo abigeme ntabwo nababonye benshi nubwo bari bahari kandi n'ukuri inyigisho ntabwo zari zishingiye ku bamama gusa zari zishingiye ku mukenyezi muri rusange kandi umukenyezi bavuze umukenyezi haba harimo umwigeme nanjye nkaba mbonaho n'akajya ko kuvuga ati abigeme barakwiye nabone ko baseruka bavuze abafame bavuze ati bavuze bati abafame de destine museruke ko n'umwigeme ahagarara mu bandi akavuga na jewe je suis une femme de destine bo bakwiye nabone kumva yuko icyo gikorwa kibaraba kandi ko iterambere ry'igihugu canke gutera iterambere mu mahoro mu gihugu bimuraba yego turangiza ikibazo cya nyuma mu byo wumvise mu byo wakiriye ah, wari watubwiye yuko oh, wagiye uramenya byinshi ku bijyanye n'urwo ruhara eh, n'i- n'iyo titre n'iryo zina rya femme leader umukenyezi umwigeme w'imboneza kuri wowe none ah, wabonye cyangwa wumvise une femme de destin umukenyezi w'imboneza aba ateye gute
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva ni ikibazo nanjye we deja kinezereza kuko n'uwombaza ati ko wagiye muri ijya nama kuri wewe nk'umufamu de destine inyungu wayikuyemo ni iyihe kuri jewe ubwa mbere inyungu nakuyemo ni inyungu ikomeye kuko banyibukije yuko igikorwa cyose noba nkora mu gihugu igikorwa cyose noba nkorera muri kominote caba gito ahanini kigaragaza cyangwa cyerekana yuko ndi umu- ndi umwigeme cyangwa ndi umukenyezi w'imboneza kandi muri icyo gihe hari n'ibindi umuntu areka gukora akibaza yuko ibi akavuga ati ibinye nubwo nobikora ntacyo bimaze mugabo mu nyigisho twahakuye bibona- bivuga yuko umwigeme cyangwa umukenyezi w'imboneza hariho ingendo akwiye kugenderamo hariho ingendo akwiye kwerekana aho abaye kubera ko abantu benshi baramuraba hariho ingendo ifatiye ku rukundo hariho ingendo ifatiye ku bumwe hariho ingendo ifatiye ku mwumvikano hariho ingendo ifatiye kuri honetete sinzi ukuntu nabivuga Eh, Eh, hakabaho ingendo ifatiye kuri integrite ukuvuga izo ngendo zose n'igikorwa cyose kigenda giterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu ni ingendo yerekana umwigeme w'imboneza kuko iyo umuntu akoze ibihushanye n'ibyo ni kwa kundi aba agiye abaciye kubiri n'umwigeme w'imboneza cyangwa umukenyezi w'imboneza kandi bakavuga ko umwigeme w'imboneza ni wa wundi ategerezwa gutahura ko igihugu kimukeneye ategerezwa gutahura yuko aho abaye yaba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze y'igihugu mbega mu kibano muri kominote iyo ariyo yose ategerezwa kwerekana ko ari umukenyezi w'imboneza agatahura ko akwiye kuba icyitegererezo aho ariho hose agahera mu rugo rwiwe agasohoka mu kibano akagera akaba icyitegererezo mu gihugu wanashaka akagenda no ku mugabane aba ariko ibyo byose urumva n'ibintu byagiye bitwibutsa bivuga ati wa mukenyezi we w'imboneza haguruka werekane icyo uri cyo werekane icyo ushoboye gukora nubwo wokwerekana ukagira umuntu umwe cyangwa babiri wereka yuko uri uw'imboneza ko biza bifasha igihugu ko biza biterera mu iterambere ry'igihugu ko biza biterera muri kazoza keza k'igihugu mu guterera amahoro mu guterera ubumwe mu guterera mu butunzi bw'igihugu tugaseruka nk'abigeme tugaseruka nk'abakenyezi b'imboneza mu by'ukuri kandi bikaboneka atari ba bandi bicara muhira tukavuga ati jyewe ni umukenyezi gusabira kuri oya hari amabanga menshi cyane cyane imana yadushinze yatumye tubaho kandi dutegerezwa kwerekana nk'umuco dutegerezwa kwerekana nk'abantu mu by'ukuri b'imboneza ego murakoze cyane murakoze cyane rwose marie chantal nzeyimana umuyobozi w'ishyirahamwe rise africa gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe kuri buno butumire nk'uko mubyumvise madame muregwa solange uyu rero umwigeme chantal marie chantal nzeyimana ni umwigeme aba mu gihugu cya norvege nawe nyine yashoboye kuronka akajya ko kwitabira iri huriro mubirabyo mwihweje mubona abigeme bijukiye cyangwa babona akamaro mu mahuriro nk'aya bafata nka nkama inyigisho zivamo muri rusange murakoze cyane nagomba mbanze nshimire uwo muvukanyi marisha ntarinzeyimana uca ubona ko ibyo bintu ari inkoramutima uba urumva yaritahuye aravuga ati jewe ndeke kuguma nicaye ngaha mu burundi n'iwacu irebure yari hanze mugabo mu burundi n'iwacu tupfa kumenya ibiri kubera hakorerwa akagira n'icyo akontribuywa urumva rero ko uwo yakoze ikintu cyiza kandi cy'iteka rero yavuze ko akiri umwigeme akiri muto ni byiza mu bigeme bakiri bato turabanguhaja wanashima muri iyi konferanse bari batumiyemo n'undi mwigeme rurangiranwa umwigeme francine niyonsaba yarashoboye gushikiriza ijambo n'abavuga ati ibi bintu biraduhimbaye aravuga yuko ahimbawe n'ukungene inyigisho zitunganije hariho n'abandi bajone abajone dame bakiri bato abana baheruka kuba mariye umwana usanga umujene mariye abyaye rimwe ugasanga yicaranye n'umumama w'imyaka mirongo itandatu mirongo itanu ugasanga yicaranye n'abamama bari hagati na hagati bamaze kubona byinshi mu gihugu ukabona yuko bose babikurikira bakurikira inyigisho bakurikira bakurikira babishyizeho umwete kuko twahera mu gatondo turi ngaho tugashyika ku mugoroba umunsi wa mbere biba ari ibintu biri byanaroganize bakadufungurira bakamererwa neza tukeshanja tukiga hakaba amaporojegisiyo hakaba ibikorwa mu migwi ukabona ko umuntu yahereye mu gatondo ari muri ibyo bintu gushyika ku mugoroba ari ibintu utakunze cyangwa utiyumvamo kenshi abantu bazi ko baca bagenda ariko nk'abantu basohoka ngo bagende twarabikurikirana byose bigahera abana b'abigeme tuko turatoza iyo ndero kugira baze barahonyora mu kirenge cy'iwacu nk'uko natwe turiko turahonyora mu kirenge c'abatubanjirije imbere bagategura byinshi ku gihugu kuri ico nyene muvuze co gufasha abigeme zimwe mu mpanuro twumvise mwashikirije muri iri koraniro muri iri huriro ryari ku bijyanye n'indero reka twumve gato ibyo mwavuze ku bijyanye n'indero naho nyine kuva ku myaka mitoya umwana ukamuha indero ya yindi zo mugeza mu bigero ya yindi ababyeyi bacu baduhaye dushoboye gushika aho tugeze tukaba dushoboye kugira icyo dufashe kandi tukaba tutabamaramaje amen
eh, urumva ko mwashimitse no ku ndero tubwira muri make ibijyanye n'indero mwaganiriye ko nabyo nyine byofasha abakenyezi n'abigeme murakoze ni ukongere mubise nabivuze ti kuva umwana umuha indero kuva akiri mutoya umwana ntuvuge ngo uzomurera ngo niyashika mu w'indwi ngo niyashika mu munani oya muha indero akivuka akiri muto ukuri uriko uramwedika uriko uramuha indero urupfasoni indero uruntu umukundisha ibikorwa umukundisha amashuri umukundisha igihugu umukundishe kwakira abantu uwo mwana azokura abona ko ari kirumara mu muryango amaze kuba kirumara mu muryango azoba kirumara ku gihugu kuko azoba yize y'amashuri azoba yaririnze zanda z'indaro azoba yaririnze umugera wa sida azoba yaririnze inabiriya kuko umuntu akuze afise indwara cyangwa afise ibibazo ntacamarira igihugu ntacamarira umuryango niyo ndero rero tuvuga ko abana twobarera tubakundisha igihugu tubakundisha ibikorwa na cyane cyane abana b'abigeme kuko abana b'abigeme nibo bantu bari sansibure ni abantu ubuzima bwabo bupfa mu mwanya muto n'abantu gatoya twikose ubuzima buba bugiye aba atwaye inda aba yanduye umubwira ugaca usanga uwo mwana ntacu aje kumarira igihugu cyangwa umuryango naho rero tuvuga yuko twoba amahara
reka nongere nshiremo n'izindi mpanuro kugira ngo dufashe n'abatari bahari nabo nyine bumve bimwe mu byo mwashikirije zimwe mu mpanuro mwari mufise kumbure nazo nyine wongere uzivuge ko ikindi ah, mu mpanuro mwashikirije nk'abakenyezi baciye ku ntebe y'ishuri ejo twarabivuze ko genda ubasange ku gatumba ubateze imbere ubereke ukungene bategura udusitati ubereke ukungene bashobora gushika i bujumbura bakaza kwa notere amasosiyete arabagreye ubarondere ukuntu muri minentere bobagreya bitagoranye nico gituma bakurosa hajya ku mutumbi wanyu na hajya mu ntari wanyu ntari mitomati ziwa buriya zishorera azirime zipfe wewe wayize bagirire suvu basangeyo urumva izo ni zimwe mu mpanuro mwashikirije mwubwira ico mwongeye yego murakoze n'ubu turabishima- n'ubu turabishimangira nk'abakenyezi twaciye ku ntebe y'ishuri twerekane icyo dushoboye twerekane varera jute yuko umubyeyi yakwigishije icy'akamaro niyo bagenda hajya ku mutumba bavuge ati umwana wa naka niwe yadufashe iki- iki gikorwa nta kintu kiryoshye nk'icyo rero ndafise amasosiyasiyo nankaka ibubanza n'ubu ndacayafise narabafashije ibintu byinshi ubu ngiye ku mutumbi wacu baravuga ati ibi ni- ni sorange yabidufashije ti ukumva nawe uranezerewe ko wagize uco kontribu iwabo abantu bakarima umuceri bakimbura bakarima ibitunguru bakimbura uwahora agira ingorane y'ibi- ya- y'ibihumbi bibiri y'ibihumbi bitanu byo kugura ikaye y'umwana iniforume amashuri yatangura ugatanga uwo mwana yamugura iniforume n'ibyo dushaka ko twoza kurirata ibikorwa ico ushoboye ico ufashije abantu mu kuja imbere abandi muri ubwo bwenge imana yataye kuko ntidufise ingabire zimwe ntidufise eh, gukora co kimwe ariko co tuzi ni uko umwe wese afise ico ashoboye iri sifi yo guhaguruka ukavuga ati jewe nterere muri iyi domene jewe nkora iki nkora iki anti uko uri umuntu wize mu buri kintu ufasha umuntu usanje ku gatumba nawe ukayitera imbere tubahimirize bashire abana mu mashuri ibyo nabyo ni sekeza twebwe tugenda tubwira abakenyezi ku mitumba ti amashuri utize shira umwana wawe mu ishuri azoyige aho utashitse wewe umwana wawe azahashike Eh, jewe abavyeyi banje ntibize papa yize amashuri makeya mugabo yaradusize mu ishuri araturera aratwigisha ubu dushitse ku yindi ntambwe nibyo rero tubaho uburorero tikora nka naka mushire mu ishuri ejo azoguteza imbere azokubakira inzu azokugurira imodoka azokugurira ikoti akugurira igitenge uri umama munezerwe kuko wagize suvi y'umwana wawe agashobora kuja mu ishuri twongere twumve na zimwe mu zindi mpanuro mwashikirije
bakenyezi duce bugufi twumvire abarongozi niyo aje imbere yawe ari minisitire uri deje umenye ko agusumba umenye ko ari umushikiranganji nawe ukaba umudeje abana babigeme mu gisoda n'igipolisi abana banyu mufise ngaho reka kuguma mubabika mu nzu muvuga ngo jya umwana wanjye ngo azubakana na naka ngo bizogenda ubukungu umukobwa isoda ntiyogishobora ndakubariye ibyo tutabiviriye hasi batoze iyo ndero mubumvishe yuko igihugu kigwanigwa bajya bigeme bavuze ati hariho udukoresho bakoresha ariko tegisi minisitiri wa komiyase ntari ngaha mugana abonye abashikiranganje bagenzi biwe basabye ko tegisi boyikura ku itagisi yewe
Eh, urumva ko mwahimirije cyane kugira ngo abigeme baserukigwe abigeme mwarabavugiye abigeme mwarabahaye ijwi ah, navyo nyene ni ibintu bihambaye cyane nk'uko mwabivuze no mu bikorwa vyawe vya misi yose turumva ko mubandanya guhimiriza ah, uguserukira abigeme turumva ko atari benshi cyane rwose bari bashikiriye ah, ico kibanza Ah, iyindi impanuro za nyuma twumvirize mbere y'uko nazo nyene mugira ico muzivuzeko abadamu tumenye ibigezweho abadamu tumenye gukoresha amatelefone abadamu tumenye koma itelefone ikora ntuyitunge ariyo kwita- kwitaba no kuzimya no kwandika mesaje no kubika oya tiripota udekuvure n'ibindi abana twaravuze ngo bazi ibintu byinshi natwe ngaha harimo abadamu bakiri bato genda nawe wige umenye ukungene ushobora kuvugira kuri skype amen umenye uko ushobora kuvugira kuri whatsapp n'umuntu ari hanze ibyo ubu twarabimenye mugabo genda ugira externe information kugira umenye byinshi bizotuma dutera imbere
yego cyonye ah, mu bo twashoboye kuvugana nabo bitavye ihuriro ikoraniro barakunze cyane impanuro mwagiye murashikiriza ariko na cyane cyane turangiza ikino kiganiro mwokongera mukongera ko ico muvuze kuri izi mpanuro mwatanze zerekeye ibihe tugezemwo eh, ubuhinga tugezemwo muri ibi bihe vya nyuma mwarahanuye abigeme abakenyezi gukoresha ubuhinga tugezemwo muri iki gihe Eh, murakoze cyane mvuze kuri icyo cya nyuma muhereje ko eh, ico jewe nakivuze uko numva umengo ni ikintu gito nshikirije mugabo dushitse hanze apres y'ibikorwa abantu benshi barankeje abandi barambwira ati hajya wavuze jewe iti jewe telefone iti n'ukuri iti nanditse mesaje iti n'iyipfuye mpamagara umwana atihenda abira kandi uwo muntu ariko arabimbwira ugasanga ni umuntu yize ni umuntu aciye ubwenge no muri sansiye ni abantu ba- bari mu kazi ka leta ubu rero eh, informatike ni ikintu umuntu uwo ari we wese yogerageza kuri nivo yiwe akala kominikasiyo akameriyora Ah, nk'ubu urabona wowe turiko turavugana uri kure namenya ukungene nkoneka telefone yanje ndamenya ukungene ndaba ko eh, rezo zirimwo ndamenya ukungene ndayisharja tuzakuvugana umwanya munini ibyo byose ndabikontako kugira ntibize kunshikirako urumva rero nk'abakenyezi ah, baba bakiri bato baba bakuze ni ukujana n'ibihe ni ukujana n'ibihe tukajana n'iterambere ah, tukajana n'umwanya kugira ngo bya bindi byose dushobore kubimenya kugira ngo bya bindi byose dushobore kubitahura ubu murabona hari ikibazo cy'iyi- cy'iki cyorezo cyateye coronavirus Ah, kenshi ubu ni- ubu amanama tuyagira ku mavideo conference ubu tu- tu- tugira reunion arinye tukaja ku mameyire tugakoreraho tukeshanja bamwe bose amade yabo bakeshanja bigaheza tukarindika tukavalida rodokima urumva rero naho uba warize ufise iyo nivo mugabo utarondeye kongeraho utwo tundi tuntu umenye ukungene ukoresha twitter urashobora gusanga umuntu w'umudamu ni umufonksiyoneri yarize konte twita ntumubare n'ukuntu bikora n'ukuntu bifonksiyona mbega ibyo byo n'ibiki mugabo cyari ikintu twategerezwa kwihatirako kugira ngo tujane n'ibihe kugira tujane n'umwanya umenye ukungene uza ureshanja ushobora no no kuvuga ivyo bikorwa vyawe uriko urakora kuko hari umuntu yamwe yavuze ati nawe wokora ibingana gute utazi kubivuga utazi kubitransimeta utazi kuvyereka abantu biba zero tuzosumbwa n'ujya umuntu akora utuntu dukeya akamenya kutuvuga no kutu no kudushira ahabona abantu bakabibona bakabimenya natwe rero nk'abakenyezi b'abarundikazi n'abandi mugabo mwe muri hanze mwarabaye avanse muzi byinshi natwe turiko turaraba rero ukungene no muri ico gisata twoza turigisha abantu bamwe bamwe jewe hariho ekipe ubu mfise swiva ndabigisha dukeya nzi nanje hariho ahandi niga ibindi gutyo gutyo tukaguma duhanahana ubumenyi Mm. murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose numva ibikorwa mufise ni byinshi cyane ah, ibyiyumviro ah, ni- n'ibyizigiro mufise ku bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi kumbure n'abanyafrikakazi no ku isi ni byinshi cyane Ah, turabakeje turabateye intege Ah, tubashimira kandi no gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya amerika Ah, niba hari ah, impanuro za nyuma impanuro mufise tusozera ikiganiro mu masegonda make ijambo ni rwawe Eh, murakoze cyane ubwa mbere mbanje gushimira mwebwe mwebwe mwanyiyumviriye ko mwantoye mu bakenyezi benshi nzi ukuntu mwakoze kugira ngo muntore ariko ico rero ndakibashimiye hama ikigira kabiri naco ndashimiye abavyeyi bacu indongozi imana yaduhaye umutambukanyi wa nyen'icubahiro mukuru w'igihugu angeline ndayishimiye ukuntu ari abamama bari ku kivi mama w'ubuntu ukuntu ari abantu bari hamwe kugira ngo bashobore kuguma bateza imbere umukenyezi Nka- nkarangiza rero mpimiriza mpimiriza ntera kamo umukenyezi wese w'umundikazi umwigeme wese ahari umwe wese abone yuko ikibazo c'amahoro n'umutekano kimuraba igihugu gitekanye tuzoba dutekanye igihugu kiri mu mahoro ubuzi buzogenda neza amashuri agende neza uh, tubandanye dutera imbere twumbatire rero amahoro n'umutekano twarose ngaha mu gihugu hanyuma ngahimiriza abakenyezi kwiga kwiga kungura ubumenyi bangaho uri wongere ikindi kintu ubone ko bishoboka ego nico nari ndangirije ko ndabashimiye cyane Ah, ndabashimiye cyane rwose madame gufata akanya ko kuganira n'ijwi ry'amerika turabashimiye